iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadukurikira kuri interineti namwe mudusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho repubulika ya demokarasi ya kongo yinjiye ku mugaragaro mu muryango wa afurika y'uburasirazuba abahanga mu bya politiki n'ubukungu babona bate iyo ntambwe
ibihugu bihereye ku ifaransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku gifaransa bagiye kugwira gusumba uko byahora izotuma igifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane uwo ni umuyobozi wa kaminuza univerisite du lac tanganyika evariste ngayimpenda muri afurika amatora yarateganijwe muri libiya kuri uyu wa gatanu nta kibaye naho mu yandi mahanga hakanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye katoye umwanzuro wo gufasha gushyigikira no guha inkunga igihugu cya afganistan aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ntimujye kure radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomeza minisiteri y'ubuzima muri kenya yategetse ko abantu bose bagomba kugaragaza icyemezo ko bakingiwe kugira ngo bashobore kwinjira mu modoka zitwara abagenzi cyangwa se mu biro bya leta inkuru mugezwaho na edi rwema
ni umwanzuro wateguwe na leta zunze ubumwe za amerika ugamije kugoboka afganisitani muri ibi bihe iri mu bibazo bikomeye by'ubukungu uzafasha ibihugu gutanga inkunga dore ko byari bigoye kubera ko abatalibani bari barafatiwe ibihano byatumaga bigorana guha inkunga igihugu kiyobowe nabo hari abasanga iyi ari intambwe ya mbere itewe n'umuryango w'abibumbye ku bijyanye na afganisitani iyobowe n'abatalibani ubutegetsi bwabo ntiburemerwa n'umuryango mpuzamahanga uyu mwanzuro uteganya ko hakorwa igenzura ku nkunga y'ubutabazi izahabwa afghanistan izahabwa afghanistan n'aho yerekeza buri mezi abiri
iyo uwo yari edi rwema mu nkuru yerekeye umwanzuro leta zunze ubumwe za amerika yagaragaje nk'impungenge ku cyemezo cya turukiya cyo kugurisha indege zitagira abaderevu drone dukomeze noneho tujya aho ngaho muri etiyopiya uwo mwanzuro rero ni inkuru mugezwaho na fideli niyo ngabo kudakoresha drone mu gihugu cya etiyopiya cyazahajwe n'intambara abategetsi ba amerika barerekanye ko badashimishijwe n'uko icyo gihugu cyagurishije izo ndege kuri etiyopiya muri iki gihe havugwa ibyagirizo biguma byiyongera byerekana ko leta y'icyo gihugu yazikoresheje ku bagwanya ubutegetsi bo mu ntara ya tigreya batangaza ko bishobora kuba byarenze ku ngingo ya Amerika iziririza igurishwa ry'ibigwanisho kuri Ethiopia. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika amenyesha ko intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere ko mu ihembe rya Afurika Jeffrey Feltman yerekanye impungenge z'igihugu ciwe ku ikoreshwa ry'indege zitagira abadereva bita drone muri Ethiopia n'ukugene zishobora kugeramira abasivili hari mu rugendo yagize muri Turkiya mu ndwi irangiye. Ico gihugu kigurisha izo ndege mu bihugu bitari bike vy'Iburaya, Afrika na Aziya cariyamirije ibinebaguro vy'uko gifise uruhara mu guhungabanya Afrika kimenyesha ko kiriko kivugana n'impande zose zo muri Ethiopia aho kizisaba kuganira ingwano imaze amezi 13 muri Ethiopia hagati ya leta y'ico gihugu n'inteko z'umuhariti PLF mu ntara ya Tigray yahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi ikura mu zabo abandi miliyoni n'imiliyoni mu ndwi iheze ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryumvikanye ku vyerekeye gushiraho itohoza ryigenga ku ihonyangwa ry'agateka ka muntu muri etiyopiya ingingo leta y'ico gihugu yagwanije bikomeye
radiyo ijwi ry'amerika mukomeje kumva ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri wa eshatu ni ku rubuga rwa interinete radiyo yacu vewa akadomo kome naho mwahadusanga no kuri facebook na twitter kuri arobaze voa radiyo yacu mu kanya rero turajya mu karere ka afurika mu biyaga bigari nyuma y'ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyinjiye ku mugaragaro mu muryango w'afurika y'uburasirazuba iki cyemezo cyafashwe n'inama idasanzwe ya cumi n'umunani y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yateranye kuri uyu wa gatatu hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho kongo ibaye igihugu cya karindwi kigize umuryango w'afurika y'uburasirazuba easi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda pierre clave niyo nkuru yabikurikiranye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri uwo muryango wari ugizwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira cumi n'umunani yabereye ku buhinga bw'ingurukanabumenyi kuri uyu wa gatatu perezida uhuru kenyatta wa kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje ati igikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwari ukurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri kongo muri uyu muryango wa afurika y'ubuseruko sinkekeranya ko iki ari ikimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo turabahaye ikaze kugira ngo dufatikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya kivu y'amajepfo mu buseruko bwa kongo baganiriye n'ijwi ry'amerika biteze byinshi ku iyinjira ry'igihugu cyabo muri eyase hazobwa guhanahana ibidandazwa abantu bazotembera atankomanzi ataviza barinze gusaba ego nka twebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushyiramo inguvu n'ababanyi bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kurwanya abagizi ba nabi no muri kahise abasirikare ba tanzania n'abaganda baraje kudufasha kurwanya imigwi igwana ubuhoho bizorushiriza
ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider.
yoweri kaguta museveni perezida w'ubuganda yahaye icyizere abo bakongomani mu nama ya eac congo is really part of East Africa kuba twemereye kongo ni nko kwemera ibyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane ababa mu buseruko bw'icyo gihugu abenshi tuvuga ururimi rumwe turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi nizeye ko tuzosangira akabisi n'agahiye ndetse no kurwaniriza umwasi hamwe kuko nta n'umwe yobyishoboza if we don't work together we shall not manage the issue of, of insecurity igihugu ca kongo gisanze muri ease haheruka kongerwamwo indimi zibiri igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri ico gihugu aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na evariste ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga ca tanganyika i bujumbura ibihugu bihereye ku ifaransa bibaye bibiri hanyuma n'abantu bahuriye ku gifaransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora bizotuma igifaransa cemegwa kuja kwicongereza kizoba cemewe bizohindura ibintu byinshi cyane haba ku ijwi ry'uburundi na kongo ryumvikana bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati ruba uruja n'uruza rw'abantu ruba uruja n'uruza rw'ibintu nibaza yuko bizoheza bikoroha amayunivesiti atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'ikongo cyane cyane ayegereye mu ntara za kivu nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Kongo muri EAC we yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kurwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyarya Kongo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri n'indwi zigisigaye muri uwo muryango gutahuka It is vital that we constantly strengthen ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kurwanya iterabwoba ubwicanyi ndengamipaka n'ibindi tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ari we kongo twebwe ubu iwacu n'amahoro nicyo gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa ease dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi kongo kibaye igihugu kigira indwi iruhande y'uburundi u rwanda ubuganda tanzania kenya na sudani y'epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango umunyamabanga mukuru wa eac umuryango wa afurika y'ubuseruko peter matuki niwe yari arongoye umugwi wagiye kubonana na perezida antoine felix cisekedi wa kongo kugenzura ko ico gihugu gikwije ibisabwa yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugizwe n'abantu hafi miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi kandi ukaba ugiye gukora ku mabahari abiri ocean indien na ocean pacifique ibizokorohereza urudandazwa muri afurika pierre clave nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika karaveri urakoze tujye noneho mu rwanda bamwe mu baturage bo mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bahuye n'izuba ryinshi muri iki gihembwe cy'ihinga baravuga ko batazabasha gusoza umwaka neza bitewe n'inzara ibugarije aka karere ko mu burasirazuba bw'u rwanda gakunze kugaragaramo izuba ryinshi ritera amapfa asumuta kaboyi akomeza inkuru mu gihe cyo gusoza umwaka henshi wasangaga abaturage bashakisha amafunguro cyangwa ibinyobwa byiza bagatumirana bagasangira bishimira ko umwaka bawushoje amahoro kuri iyi nshuro abatuye mu mirenge inyuranye y'akarere ka bugesera baravuga ko batazabona iminsi mikuru kuko bahuye n'izuba ryangije ibyo bahinze byose bitarera ijwi rya amerika ryagiye mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera hari mu masaha abahinzi baba bakiri mu mirima benshi bagiye batwereka ko ntacyo bazasarura kuko izuba ribateje igihombo gikabije twateye ubunyobwa nateye mirongo itatu y'ubunyobwa nakodesheje yari irimo ibiro cumi na bitanu minga ibiro cumi na bitanu by'ibishyimbo nakodesheje nta kintu namba gihari usibye kugenda tugatoragura tukabizanira nk'ikabiryo ibi bigori ubona twari twabihingiye rimwe ubu nabyo tujyamo tukahira urabona ko nta kwera nta ibishyimbo nyine bitangiye kurwara ubusimba nyine no kuma bitewe n'izuba nyine ibintu byose byararumbye haba ibijumba imigozi iri kuma haba ibigori nyine biri kuma nta kintu bari gutera mu butaka nyine ngo kiveyo nyine twahuye n'ubukoko buri hasi mu butaka imyaka yose barahinga reka da aha hose haba haba harimo ibishyimbo ntabyo ubu ni ubunyobwa bateyemo urabona reka da karagwa rimwe hari ubugori bwaheze hasi urabibona hari iki byose byataye imitwe hazamo ibyo bikoko abahinzi ibishyimbo bamwe bagenda basubizamo birongera biyoyoka gutyo ubu ni imbuga gutyo aba baturage baravuga ko badatabawe basoza umwaka bari mu bwigunge barasaba leta kubafashisha ibiribwa turahangayitse kubera ko utekereza ko ibishyimbo kuva ibyumye kubera imvura bizurira twari tugiye kwinjira mu minsi mikuru nta kintu tuzinjirana nta na gito turabyibaza tukabatisa ubukoko ko igihe cyajyaga kigera tukinjira mu minsi mikuru turya ibishyimbo turya ibirayi turya ibintu byose byeze turi gusarura mbega ariko ntacyo ni ukwicara gutya abantu benshi barasuhutse arya umugore mariya hirya aha abenshi bararyamye kubera inzara ni ukuri turaba gutabarizwa leta twebwe icyo twayibwira ni uko rwose abayobozi bagomba kudutabariza bakadufasha nta kindi ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rabu cyemera ko imvura yaguye nabi muri aya mezi byatumye imyaka yangirika mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu umuyobozi wungirije wa rabu ushinzwe ubushakashatsi ku buhinzi sharire bucagu yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko batangiye kuhira mu bice byugarijwe n'izuba burasirazuba niho byari bikomeye cyane ni naho twashyize imbaraga twashoboye kugura n'imashini no gufasha no gutegura imiganda yo kuhirira kuhirira hamwe dukoranye n'abaturage uturere cyane cyane twari dufite ikibazo n'itwa ngoma kayonza kirehe nyagatare n'igice cya rwamagana akarere ka bugesera abategereye ikiyaga twagiye ducukura ibibyobo byitwa za damu hanyuma dutanga na za shitingi ukagira amamodoka amamodoka yikorera amazi noneho akabagemurira amazi agashyira muri ibyo byobo noneho abaturage bagakoresha utumashini buhira uyu muyobozi kandi yumvikanisha ko usibye ibibazo by'izuba byagaragaye mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'iburasirazuba ndetse n'uduce tw'inkengero z'umujyi wa kigali ahandi hasigaye mu gihugu hose nko mu ntara y'uburengerazuba n'amajyaruguru baba bagize imvura nziza ku buryo bazahahira utundi duce tutejeje bwana bucagu avuga ko nubwo izuba ryavuye ari ryinshi mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu abaturage badakwiye kugira ubwoba bw'inzara nta nzara izabaho kubera ko twagiye dutanga n'imbuto y'ibihingwa byera vuba tuvuge nk'imboga ibishyimbo ahantu hamwe na hamwe n'imigozi y'ibijumba muri aya mezi mu kwa mbere ukwa kabiri byinshi muri iyo myaka yatewe bishobora kuba byareze n'abazagiraho ingaruka tugira ibigega bya leta dushobora kugoboka abaturage tuba dufite imyaka ya- ya- yashoboye kuba yara- yarabitswe noneho tugashobora kugaburira abo baturage bashobora kugira ingaruka z'ibiryo bike ariko ntisintekereza ko ari benshi cyane muri uku kwezi kwa cumi na kabiri leta yatangiye guha ibiribwa bamwe mu baturage bahuye n'amapfa bo mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba abo leta itarageraho barayisaba kubibuka kugira ngo nabo bazishimane n'abandi mu minsi mikuru isoza umwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba asumuta urakoze mu ntangiriro z'iki cyumweru leta y'u rwanda yongeye gukaza ingamba zo kwirinda ikiza cya covid cumi n'icyenda izi ngamba zavuguruwe nyuma y'iminsi ibiri gusa leta itangaje izindi ni mu rwego rwo kurwanya virusi y'ubwoko bwa omicron ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi iki ni igice cy'ikiganiro muri isanga mugenzi wacu geoffrey mutagoma yajyanye n'impuguke mu by'ubukungu bwa na staton habyarimana ku byerekeye ingaruka z'izi ngamba ku bukungu bw'u rwanda yaganiriye kandi na jean batiste karegeya umunyamakuru hakaba n'umusesenguzi ku bireba- ku bibera mu rwanda no mu karere ari we utangira avuga ingaruka ingamba nk'izi zisigira umuryango nyarwanda covid hari hari yadegurupe mabariyeri yari ahari cyane cyane umuco eh, urabizi eh, umuco nyarwanda uko umugeni atangwa ubundi buryo n'ubundi buryo igihugu eh, umuco umuco w'igihugu habamo no kugira iminsi mikuru abantu bakishimirana icyo byamaze kuvaho abantu bari bamenyereye ubukwe bw'abantu magana atanu bibaho butaba naho bubonekeye batangira kuri mirongo itatu mirongo itanu ibyo n'ibindi hajyaga mu nsengero ibi birahagarara ni ubwa mbere mu mateka y'u rwanda twagize pasika itagira misa muri bibiri na makumyabiri pasika itagira misa kandi abana byabaga ari igihe cyo kubagurira imyenda bakajya mu misa bagasa neza bagataha bagasangira ibyo rero ni ibintu byinshi noneho i- bigeze ku bukwe byo byabaye akangahe aho ku butaha byabaye sakirirego cyangwa eh, bikamera aho gucuruza urumogi urumva gufatirwa mu bukwe twagiye twereka abantu benshi bafashwe na polisi kubera ko batashye ubukwe ntawatahaga ubukwe yanze abasanga ariko kubera covid byari ikibazo eh, urumva bimwe n'umuco wacu warahungabanye ariko nibura warumbajije uti mu mu rwego rwo kwirinda abantu bamaze kubimenyera urapfusha ugatabarwa n'abantu mirongo itanu ukabyakira gutyo cyangwa makumyabiri uracyuza ubukwe ugashaka abantu makumyabiri nk'uko amategeko abiteganya ariko utanze kandi uzi umuryango nyarwanda nawe wawubayemo umuryango nyarwanda ni mugari ubu ni bwo bakubwiye abantu makumyabiri hari ba nyogosenge urakumira hari ba nyokurume babyara bawe bo barasigara inyuma ibyo rero ni ibintu byinshi ariko bamaze kubifata ntawe ukirakarira ko atatumiwe noneho twajya mu byo kwirinda agapfukamunwa abantu bamaze kukamenyera guhana imetero eh, no no kujya muri gahunda eh, zi- zi- ziri ngombwa ibyo rero abantu bamaze kubishyira mu muco wabo ukurikije ubukangurambaga ubona bukorwa n'inzego zinyuranye ku byerekeye kwirinda kwikingiza ndetse no kwipimisha eh, sinakubaza imibare ariko ndabara u- urebesha ijisho ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi urabona umuryango nyarwanda uhagaze he ugereranije n'uko byari bimeze ikiza cy'icyaduka umwaka ushize Bo, ibyo ngibyo ntabwo na- ntabwo na- ntabwo ari na userivasiyo cyangwa amagambo yanjye ku giti cyanjye Mm.
ariko nkurikije ukuntu abantu bipimisha ukuntu bitabiriye urukingo ibyo byose bigaragaza ko amasomo yamaze gutambuka abantu babyumva nubwo uko byagize ariko ntabwo uvuga ngo inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano ibintu byinshi byagiye bituruka hehe umwanzuro urava muri guverinoma santarare ufashwe saa tanu utangajwe saa munani z'ijoro uracyo ushyirwa mu bikorwa bishatse kuvuga ngo utari muri kabineti nawe arabisanzwe kandi wasabwa kubishyira mu bikorwa imajine gitifu wumvishe itangazo mu gitondo eh, saa munani amaze kuruhuka mu gitondo agomba kubishyirisha mu bikorwa mu bandi baturage baryumviye rimwe nawe ni ikintu kitoroshye kuko urumva ubundi izindi izindi politike na porogaramu za leta zibanza kugenda zimanuka buke buke byafatiwe muri kabineti biramanuka bigere mu- mu ntara n'uturere kugeza eh, meya ahamagare ba gitifu b'umurenge uw'umurenge azahamagara akagari babone kugera muri ba mudugudu n'abandi ariko ku bya covid ubu umwanya ntuboneka bikava no ku myumvire y'umuntu ku giti cye kuko urumva kugira ngo ikintu cyavuye hejuru ntacyubire ikinisha mu bikorwa ntashinzwe icyubahiriza kandi bose babyumviye rimwe ubumenyi ari bumwe na interpretation zitandukanye So, aho ngaho rero urumva ko hagomba kubamo eh, abantu bamwe bagiraga abarezida bamwe na bamwe cyangwa se na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ntibahite babyumva ariko aho bigeze aha ngaha biragaragara ko uko byagiye binyuzwa mu bitangazamakuru na- n'inzira twagiye ducamo n'ibibazo twagiye ducamo za guma mu rugo za- za buri kanya guhagarika taransiporo ankome ibyo byose byagiye bituma abantu bakanguka bakumva ko urugamba rwa kovide nubwo rwatunguranye abantu bose bagomba kururwanya Mm, mu gihe ibintu byasaga n'ibigenda bisubira mu buryo rero hirya no hino ku isi ejo bundi haba hagize hatya haduka virusi ya korona yo mu bwoko bwa omicron bituma n'u rwanda rwongera gufata ingamba zo kwirinda kimwe n'ibindi bihugu dore ko minisiteri y'ubuzima yatangaje ko urugero rw'abandura rwari rwatangiye kwiyongera cyane ingamba zabanje kwemezwa hanyuma zongera gushimangirwa nyuma y'iminsi ibiri gusa zirushaho gukazwa by'umwihariko mu mujyi wa kigali ibi abaturage babashije kubishyikira ntabwo ntabwo ari ngewe ntabwo ari ngewe karegeya navuga uko nabyakiriye ariko reka dushyire muri rusange muri mu bihe byabanje bya korona tumenyereye ko umwanzuro w'inama byose biva mu nama y'abaminisitiri umara iminsi cumi n'ine hari n'aho twagiraga umwanzuro umara iminsi makumyabiri n'umwe ariko byageze hagati bikaba ngombwa umwanzuro ugafatwa n'inama y'abaminisitiri ugashyirwa ugafatwa na minaroke ubu tugeze n'aho tubona iyafashwe na minisante cyangwa kimature ibyo byose icyo bishaka kwerekana ni iki muri rusange inama ya guverinoma yabaye kuri cumi na kane cumi na karindwi primatire isohora andi matangazo cumi n'icyenda hasohoka andi abantu bagatangira kazi atari konti usibye kureba ku rukavu muti korona virusi kuko ni urugamba rwatunguranye abantu batazi ntabwo hakagombye kuba haboneka ibyemezo bitatu mu cyumweru kimwe hagati ya cumi n'enye cumi na zirindwi cumi n'icyenda biragoye kugira ngo wumve ko abo bantu bafata iyo myanzuro baba bifatwa nk'aho ari ukwivuguruza iyo hagize igihinduka hagati ya cumi n'enye na cumi na zirindwi ibyagombaga kubahirizwa kuri makumyabiri cumi n'icyenda iraza haza andi mabwiriza bivuguruza abantu bamwe bagatekereza ko ari ukwivuguruza ariko nanone bafite puresha bafite puresha y'umuvuduko wa wiriya variyanti nshyashya ntabwo bari gutegereza ngo twari twavuze ngo biramara iminsi cumi n'ine ngo bategereze kandi ifite umuvuduko udasanzwe n'ubukana aho rero icyo nshaka kukubwira ntabwo ari ukuvuga ngo ngende bibonane abantu baramenyereye imyanzuro imara iminsi cumi n'ine bakabona imara itatu cyangwa bakabona iva kuko iyo kuri cumi na karindwi bavuga ngo dutangira kuyishyira mu bikorwa kuri makumyabiri igeze cumi n'icyenda bati aha dore haje indi ibyo rero byose bitera ntuza ari akantu ikintu kijya kumera nka paranoya kuvuga ngo nta sitabiriti mu myanzuro ariko imyanzuro yose ifatwa ku nyungu z'abaturage kubera iki uko icyorezo kiri kuza cyitwara ubukana kiri kuzana biba bisaba ko ubuyobozi icyo buberaho ni ukureberera abaturage ntabwo ntabwo bwo butekereza abayobozi ntabwo batekereza ngo abaturage babibona bate tugeze no kurwana ku buzima bwabo nayo myanzuro tubamo n'uyu munsi wakumva bafashwe indi cyangwa ejo irangijwe ry'amerika ivugira i washington dc reka duhe ikaze bwana sitarato habyarimana impuguke mu by'ubukungu aradufasha gusobanukirwa n'ingaruka zo mu rwego rw'ubukungu kiza cya covid cumi n'icyenda kigenda kigira ku baturarwanda no ku gihugu muri rusange nk'ingaruka zagiye ziterwa n'ibyemezo leta yagiye ifata byo kugira ngo ikumire ikwirakwira ry'icyo cyorezo muribuka ko kicyaduka mu kwezi kwa gatatu mu tariki ya cumi na kane mu bihumbi bibiri na makumyabiri hahise hakurikiraho guma mu rugo serivisi zose imirimo yose n'ingeri z'ubukungu zose zari zahagaze zaba abikorera ndetse n'iza leta zari zahagaze hasigara hakora gusa icyo twitaga izikenewe cyane za ngombwa izo ngizo twitaga izangombwa habaga harimo nk'ubuvuzi habaga harimo nko gucuruza ibiribwa gucuruza ibintu bikenerwa cyane mu buzima nka gaze ariko ibindi byose byari byahagaze nyuma leta yagiye irekura gahoro gahoro ariko imibare yatangajwe wenda nko mu mezi nko mu kwa gatandatu mu kwa karindwi muri uwo mwaka wa bibiri yari yagaragaje ko ubukungu bwari bwamanutse muri rusange aho kugira ngo buzamuke bwari bwagabanutseho ndetse ibice birenga hafi gatanu ku ijana muri rusange noneho uko iminsi yagendaga ihita niko leta yagendaga yoroshya ingamba zimwe na zimwe noneho aho ugasanga kugira ngo bafate ingamba zihuriweho z'igihugu cyose hakajya hafatwa ingamba z'agace runaka bigaragara yuko kugarijwe cyane n'icyo cyorezo nka za rusizi ndabyibuka ndetse na rubavu rimwe na rimwe hagiye habaho guma mu karere bagakumira abantu kujyayo no kuvayo ibyo byose byagiye bigira ingaruka noneho aho bigaragariye yuko kiri kugenza amaguru make ndavuga icyo cyorezo cya covid leta yagiye irekura ingeri z'ubukungu hafi ya zose zitangira gukora ndetse ingeri yari isa naho yatinze kurekurwa ariyo y'ubucuruzi bw'utubari n'ibitaramo ibyo byose byari byarakumiriwe byageze aho birakomorerwa byari bimaze amezi rwose make bikomorewe kandi biri gukora neza biri kwinjiza n'amafaranga niho twaje kubona yuko mu by'ukuri ah, ubukungu bwongeye gusa n'ubwisubiranya Ah, ndetse raporo iheruka y'igihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka turimo yagaragaje yuko ubukungu bw'u rwanda bushobora kuba bwarazamutseho ah, hafi icumi n'igice kimwe ku ijana bigaragara rero yuko izo ngamba zo kugenda barekurira ah, ingeri nyinshi z'ubukungu kugenda zikora ah, byaragi- byaratanze umusaruro gusa twakirengagiza yuko um, hari ingeri nyinshi zitarasubira uko zari zimeze mbere twavuga nk'ubukerarugendo twavuga nk'ubwikorezi mpuzamahanga twavuga iyo mvuze ubwikorezi mpuzamahanga cyane cyane muratekereza aba- abakoresha ubwikorezi bwo mu kirere kubera yuko iyo urebye usanga ubwikorezi nk'u- bwo ku butaka kenshi nta nubwo bwanazahaye cyane ikintu cyagiye kiba wenda hagiye habaho gutinda kubera ko ah, aho ah, amakamyo yanyuraga hose ba- basabaga kubanza kwipimisha ah, cyangwa se ndetse rimwe na rimwe bakabanza bakajya mu kato bityo bigatuma ibicuruzwa bitinda ariko ntabwo byigeze ah, byanga kwambuka burundu muri make rero ni uko byari bihagaze ariko ah, ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo rwose uretse ubu ngubu nyine dutangiye kongera kugira impungenge kubera ko urebye nk'imibare muri kigali mirongera igatumbagira ugasanga amasaha yo gukora bizinesi arimo aragenda agabanywa nk'ubu bizinesi zose zima zirafunga saa mbiri z'ijoro mu gihe twari zari zimaze kugera gucuruza ah, uburyo bwo gucuruza kugeza mu masaa ma saa yine z'ijoro Uh, urumva nyine uko amasaha agabanutse n'ubundi nabyo biba biri gukoma mu nkokora ibintu bijyanye n'ubucuruzi ariko ubundi muri rusange ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo bwana habyarimana uti ubukungu bwazamutseho ibirenga icumi ku ijana ibyo bivuze ko abanyarwanda bize uburyo bushya bwo gukora mu bihe bidasanzwe dore ko n'ubundi muri iki gihe hatari hafunguye kugeza ku rugero nk'urwo twari tuzi mbere y'uko icyorezo cyaduka rwose niko nabivuga ariko hari n'izindi mpamvu nyinshi zagiye zibitera icyo wari uvuze nacyo nicyo ah, twagiye tubona abantu batangira gu- kwiga mu- urugero naguha ni abantu batangira kwiga gukoresha ikoranabuhanga ah, muri icyo gihe eh, hariho za lockdown hari- hariho mbese kuguma mu rugo abantu batangiye ku- nko gutangira gutumiza ibiribwa ah, bakoresheje ikoranabuhanga Ah, iryo koranabuhanga ryageze- ryageze aho riraduka rikwirakwira no ku bicuruzwa bisanzwe ubu dufite amaguriro menshi rwose ya online abantu gutu- ba- bashobora gutumiza ibyo ari byo byose bakeneye bakoresheje ikoranabuhanga ndetse akenshi bakanabikugemurira mu rugo ugashobora no kwishyura ukoresheje nanone ikoranabuhanga mbese biraguka mu buryo butari busanzwe mbere Eh, bigaragaza yuko nyine abantu bari bamaze kumenyera gukora mu buryo budasanzwe ariko ikindi cyahindutse ni uko ah, ibyagiye bitubaho inzitizi zagiye zibaho ah, ingorane abantu bagiye bahura nazo muri ibi bihe bishize byagiye ba- ba- zagiye zituma biga ubundi buryo bwo gukora Ah, twavuga nk'urugero ah, nk'abantu bacuruza akenshi ba- bize uburyo bushya bwo gucunga ibyo babika mu bubiko ibyo twita invente- inventory cyangwa se stock ugasanga umuntu wa wundi wacungaga yo kuvuga, kuvuga ngo afite stock wenda izamumaze ibyumweru bibiri a- a- ubu ngubu asigaye acunga na stock izamumaza nk'ibyumwe- a- amezi atandatu akavuga ati eh, wenda hagize ikiba ni- nzi neza ko nshobora kwihangana nibura amezi atandatu ikindi ni uko mu by'ukuri mu bijyanye no gucunga amafaranga yabo ah, abantu basigaye ba- barakerebutse cyane ah, ntabwo bagipfa gukoresha amafaranga uko babonye usanga abantu baramenye kuvuga ngo ayo mfite ah, ndayacunga neza gute kugira ngo azamarire igihe kirekire eh, hanyuma ugasanga ahubwo bariga amahirwe yo kuvuga ngo n'ayo ngayo bafite yiyongere amahirwe arimo cyane cyane nko kujya kumvikana n'abakugemurira ibyo ucuruza turimo ndavuga cyane cyane ku bantu b'ubucuruzi ni ingero ndi kuguha Ah, nk'abantu b'abacuruzi ugasanga agiye kumvikana n'abantu bamugemurira cyangwa harangura akababwira ati ariko mwe mwihanganye aho kugira ngo mbishyure aka kanya nzabishyure wenda nka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'amezi abiri ahubwo akihutira kujya kwishyuza abamubereyemo imyendamo amadeni akababwira ati mugire vuba mwishyure kugira ngo tubone ukuntu dukomeza gucuruza ndabona ibintu biri kugenda nabi eh, sitoke yatangiye kuba kubamo ubusa nkeneye kongera gutumiza ibindi bintu gutyo mbese ugasanga uburyo bwo gucunga amafaranga rikita kashi liquidity abantu barabumenye kandi kera ntabwo babihaga agaciro hari ibintu byinshi rero nko ku- ibintu byo kuvuga ngo ugiye kubanza gusesengura risike ingaruka mbi zishobora guterwa n'uko ibihe byahinduka bikaba bibi cyangwa byiza nk'ibyo bintu abantu kera abantu ntabwo bari babizi ubu ngubu usigaye ujya gufata icyemezo icyo ari cyo cyose ukabanza ugasesengura biramutse bigenze nabi cyane eh, icyo cyemezo wafata ni izihe ngaruka zaba biramutse bigenze neza cyane eh, nanone izihe ngaruka zaba izihe noneho ugafata gahunda ukurikije izo ngaruka ariko ugafata n'ingamba z'ukuntu wahangana n'izo ngaruka ziramutse zibaye ibyo bintu byo gukanguka umuntu akabona gusesengura nk'uko nguko kera twarabatesi ntabwo twajyaga tubikora ntabwo byabagaho ikiganiro kirambuye kuri iyi nsanganyamatsiko ni mu kiganiro muri isanga tuzabagezaho mu minsi iri imbere mwakoze kudutega amatwi mukomeze kugira ibihe byiza mutegura iminsi mikuru isoza umwaka kandi muzatangire undi mwaka neza